turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nirinahazwe akarere ka nyabihu kari mu burengerazuba bw'u rwanda kavugwamwo ibitigiri vyinshi vy'abana bagwingiye dukora imodoka mu tujerekani dukora indege mu ducupa mwabonye ukuntu tujya tuyigurutsa ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana uyu ni umwe mu bavyeyi bemeza ko uruhara rw'abavyeyi bose mu kurwanya igwingira mu bana ari runini turabigaruka ko mu y'uburundi ico gihugu kirahakana ko ati abasirikare baco baguye mu gitorero red tabara umurwi urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu wemeza ko wagavye ku kirindiro c'abasirikare b'uburundi mu ntara ya kivu y'ubumanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo twabiteguye naho hakurya muri tanzania uno munsi abanyagihugu baza kwirirwa amatora y'abagize inzego zo hasi idoni nido yano makuru yose arimwo n'agezweho ku yindi migabane ni mu kanya isasi reka amakuru yacu tuyahere muri tanzania perezida w'ico gihugu samia saluhu hassan yijeje ko amatora y'inzego zo hasi aza kuba uno munsi kwa gatatu muri ico gihugu aza kuba mu muco atakanenge amatora ya tanzania y'uno munsi kwa gatatu afatwa nk'igipimo c'icuka ca politike n'ikibanza abanyagihugu baha perezida samia saluhu hassan imbere y'amatora ya perezida azoba muri ico gihugu mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu madamu samia saluhu hassan mu butumwa bwa videwo yaha yahamagariye abanyagihugu gutora mu ituze yongera abemerera amatora meza agira ati leta yemeje ko amatora aba mu muco atakanenge gutora ni uburenganzira bwacu ariko natwe tubwirizwa gutora biciye mu mutekano n'amahoro ni ngombwa ko twubaha amabwirizwa y'abatunganya amatora perezida wa tanzania samia suluhu hassan yijeje amatora meza mu gihe umugambwe cadema uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe wemeza ko bamwe mu banywanyi bawo barenganijwe mu kuvanwa ku ntonde z'abemerewe kwitoza muri ano matora amatora y'uno wa gatatu hagiye kuba mu gihe ubutegetsi buhari bwagirizwa kubangamira abatavuga rumwe nabwo kuwa gatanu w'indwi iheze igipolisi ca tanzania caburijemwo ihuriro ry'abanywanyi b'umugambwe cadema utavuga rumwe n'ubutegetsi biciye mu kubamijaguramwo ivyuka bikoroza amosozi congera gita muri yompi indongozi zitandukanye z'uwo mugambwe zirimwo freeman mbowe awutwara ijwi rya amerika ce tubandaniza muri repubulika ya demokarasi demokarasi ya kongo yaraye itanguye gutanga incanco zikingira ubwandu bw'ibihara vy'inkende ku bantu bakuru nta ncanco zihari ku bana naho ari uwo murwi ubangamiwe cane ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankusi ibi ni nyuma y'uko impano ya doze y'inkingo ifite akamaro kanini ihagaritswe n'imbogamizi zari zisanzwe mu rwego rw'amategeko mu kwezi kwa cyenda ubuyapani bwiyemeje gutanga doze miliyoni eshatu z'urukingo rc cumi na gatandatu m umunani mu zo bufite mu bubiko bw'igihugu zakozwe mbere n'ikigo cyaho km biologics ku ndwara y'ibihara nirwo rukingo rwonyine rukora ku bushita bw'inkende rwemewe gukoreshwa ku bana kandi niyo nkunga nini yijejwe kugeza ubu hagamijwe kurwanya indwara aho ariho hose ku isi ariko ibihugu byombi byabanje gufata igihe cyo kuganira ku kibazo rusange cy'ubuzima ku isi hibazwa ninde uzishyura igihe haba ingaruka zitunguranye zaturuka ku rukingo kongo yavuze ko icyo kibazo ubu cyakemutse ariko gutinda byongeye kwerekana ko hakenewe uburyo bwiza bwo gukoreramo mu bijyanye no kwita ku buzima nk'uko impuguke mu buzima ku isi zibivuga ko hari intambamyi ku buryo bwo gutanga ibisubizo birengera ubuzima zitavuze mu buryo bwatuye guverinoma z'ibihugu bikennye zitinya kwirengera ingaruka mbi zituruka ku miti guverinoma z'abaterankunga nazo ntiziba zishaka kubyinjiramo ku buryo bisaba ko amasezerano abanza gusinywa mbere y'uko doze zoherezwa kuwa kabiri w'icyumweru gishize urwo rukingo rwahawe uruhushya rwihuta n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS guverinoma ya Kongo yo yatanze urwo ruhushya mu kwezi kwa gatandatu ariko abishingizi b'abakora inkingo ntacyo bazishyura ku ngaruka z'imiti yahawe impushya nk'izo zihuse urundi rukingo rukoreshwa ku bantu bakuru rwakozwe n'isosiyete Bavarian Nordic yo muri Denmark rwakiriwe neza nta kibazo cy'ubwishyu kigeze kivuka Kongo yijejwe doze miliyoni eshatu z'urukingo zizatangwa n'ibihugu birimo na amerika ubu doze zigera mu bihumbi magana atatu mirongo irindwi n'eshanu zageze mu gihugu uretse ko kuzitanga byatangiye ku muvuduko uri hasi bahereye ku bashobora kwibasirwa n'indwara kurusha abandi ejo ni mukankusi urakoze tubandanirize muri sudani ishami rya onu ryita ku biribwa ku isi pam rivuga ko amakamyo ya mbere y'ibiribwa mu mezi menshi yarayashikiriye abanyagihugu begeranijwe mu nkambi z'abateshejwe ivyabo n'intambara ibandanya muri ico gihugu ikambi pam yaraye ishikanyemwo ibiribwa none n'izahe turabibaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi umuvugizi wa pam muri sudani leni kensley yavuze ko amakamyo y'ibiribwa ya pamu yageze mu nkambi ya zamzamu iherereye muri darifuru y'amajyaruguru ahemejwe inzara mu ntangiriro z'uyu mwaka ibiro ntaramakuru bya faransa afp byatangaje ko amakamyo ya mbere yari atwaye ibiribwa bikenewe byihutirwa byo gutabara abantu ibihumbi cumi na bibiri na magana atanu nyuma y'amezi menshi umurwa mukuru wa leta ya darifuru y'amajyaruguru el fasher umaze amezi warafashwe n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf hashize amezi warahagaritse ibikorwa hafi ya byose mu karere kandi watumye inkambi ya zamuzamu yototerwa n'inzara intambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu hagati y'ingabo za sudani ziyobowe na generali abdel fatah al burhan na rsf iyobowe n'uwahoze amwungirije mohamed hamdan daglo byateje kimwe mu bibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi abantu barenga miliyoni makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abaturage ba sudani bugarijwe n'inzara ikabije
ejo rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi bitangaza ko bizokubahiriza ivyo bibwirijwe ku bijanye n'umutahe sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi iheruka gusohora isaba ko umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu atabwa muri yombi ivyo bihugu indwi bihurikiye mu murwi witwa g7 ni amerika kanada ubudagi ubufaransa ubwongereza ubutaliyano n'ubuyapani kwemera ko bizokubahiriza umutahe w'iyo sentare bisiga biteguye ko ari nka hamwe umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yohonyoza ikirenge ku butaka bw'ivyo bihugu bishobora kumuhagarika bikamuta mu mvuto itangazo abashikiranganji bajeje imigenderanire y'ivyo bihugu indwi basohoye inyuma y'inama yari imaze iminsi ibiri ibahuriza mu icungararo y'i Roma mu Butaliyano rigira riti tuributsa ishaka dufise ryo kubahiriza amategeko mpuzamakungu tuzokora ivyo tubwirijwe sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu ndwi iheze niwe yasohora umutahe wo guhagarika benjamin netanyahu imwagiriza ibyaha by'intambara birimo iby'agahomerabunwa na ndengerabutungane israel n'inshuti zayo zirimo leta zunze ubumwe za amerika ntibyigeze byishimira uwo mutahe wa cpi amerika ntiri muri cpi kandi yaranse ko ingingo z'iyo sentare ifise icicaro ilahe mu buholande zo kubahirizwa ku butaka bwayo yagiriza iyo sentare gukora nabi kiretse rero amerika ibindi bihugu byose byo mu rwi G7 biremera CPI kandi biyirimwo abandi bari ku mutahe wa CPI muri dosiye y'intambara ya Israel muri Palestina ni Yoav Galant yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Israel na Mohamed Deif yahoze ajejwe ibikorwa vya gisirikare mu murwi wa Hamas Israel yemeza ko uyu yamwishe mu kwezi kw'indwi ariko Hamas ntiravyemeza hagati aho mu gihe ejo kuwa kabiri vyari vyitezwe ko inama nshikiranganje yo muri Israel yiga ku masezerano atanga agahengo k'intambara intambara bitekanijwe ko gatangura uno munsi kwa gatatu israel yarayigavye ibitero vyinshi vy'indege i beirut ku murwa mukuru wa libani yavuze ko ari ibitero yagavye ahari ibibanza bitandukanye vy'umurwi wa hezbollah umwe mu bategetsi ba israel n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya libani n'ayandi makungu bavuze yamara ko hari icizere cinshi c'uko haboneka amasezerano ashobora gutuma intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu ihagarara ijwi rya amerika aya makuru yose aba agezeho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera ku vy'uburundi umurwi red tabara urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu hwemeza ko n'imiburiburi abasirikare icenda b'uburundi baguye mu gitero wagavye mu bucagucagu bwo kuwa mbere ku kirindiro c'ingabo z'uburundi kiri ahitwa rubwebwe tawundi muri sektor ya mwenga imagunda mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo itangazo umurwi red tabara washize ku mbuga ngurukanabumenyi zawo rivuga ko mu baguye muri ico gitero harimo umusirikare mu mukuru afise ipete rya koloneli yatwara ico kirindiro n'icegera ciwe redi tabara ntitangaza amazina y'abo basirikari umurwi redi tabara ubandanya kuvuga ko watwaye kandi ibikoresho vyinshi vy'ingabo z'uburundi birimwo ibigwanisho ivyuma bakoresha mu guhanahana amakuru impapuro zirimwo amakuru y'ibanga yega igisirikare c'uburundi n'ibindi igisirikare c'uburundi kibicishije mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo ry'umurwi red tabara kivuga ko ari ibinyoma vyigendera itangazo ry'uburundi rigira riti igisirikare c'uburundi kimenyesha ko itangazo rya red tabara ryuzuye ibinyoma gusa igihe cose uwo murwi utakaje abarwanyi benshi ku rubuga umuvugizi wawo yamaca yihutira gusohora amatangazo nk'ayo ntihagire n'umwe aha agaciro ibiri mu itangazo ry'ububeshi vuba tuzobereka abarwanyi ba red tabara twafashe n'abandi bishikanye mu minwe yacu bari ku rubuga ijwi ry'amerika twarondeye izo mpande zibiri kugira ngo turondere umuco urenze ku biri mu matangazo magufi zasohoye yamara kugeza duheza gutegura ino nkuru na ruhande na rumwe twaronse red tabara ntitavye amatelefone yacu igisirikare c'uburundi naco biciye mu kiyago kigufi umuvugizi wacu general de brigade gaspar baratuza yagiranye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika yari yamurondeye asaba ikiganiro yavuze ko batifuza kugira ico bavuga kubera vyohava bituma ico bise ibikorwa barimwo bitakaza inguvu kandi ngo ntibutanga ikiganiro co mu majwi na red tabara ataco yatanze muri ubwo butumwa bugufi ijwi rya amerika ryabajije general de brigade gaspar baratuza niba hari abarwanyi ba red tabara baguye muri uko gutana mu mitwe aca yishura ati ntibobura nico gituma twanditse yuko iyo batakaje vyinshi no kubura abarwanyi bidasigaye inyuma bama baca basimbira ku nyandiko babesha ko bishe abandi bakanafata ibikoresho vyabo ariko bobo ntibigera bavuga ku ruhande rwabo kuko biba biteye ubwoba inyuma y'ubwo butumwa umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika yaciye abandanya baza baratuza ati ni bangahe bahaguye ku ruhande rwa red tabara nawe aca asubiza agira ati twebwe turi abanyamwuga beza ntitujejwe kubika abaguye ku rugamba naho tuba twababonye kuko n'abafashwe tuzobavugisha vuba tusikilize sauti ya amerika yeah.
ijwi rya amerika washington dc amakuru yacu tuyabandanirize mu karere ka nyabihu kari mu burengerazuba bw'u rwanda aka karere ni kamwe mu tuvugwamwo ibitigiri byinshi by'abana bagwingiye bamwe mu bagabo baba mu murenge wa rambura batahuye ko iki kibazo kiraba abavyeyi bose basaba bagenzi babo kudatererana abapfasoni babo mu migambi yitaho imikurire y'abana eric bagira ubusa yanyarukiye muri ako karere
muzi ko twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana madamu doroteya mutoni ni umuhuzabikorwa w'ingo mbonezamikurire zo mu murenge wa rambura mu karere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana tubasura mu mudugudu wa nama akagari ka nyundo twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato ni kimwe mu bice bigize umushinga usaid igikuriro kuri bose uterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho
ko iyo ukorera umwana igikinisho bimuha ubwenge bigatuma akanguka noneho ubwo uwo mwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka byiza cyane yego mama usaba dukwiye kwamashusho kwikorera umwana ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi akaba yakora n'ibindi bikinisho akabyivumburira kuri mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwiye ijwi rya amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo dukora imodoka mu tujerekani dukora indege mu ducupa mwabonye ukuntu twa- tujya tuyigurutsa ababyeyi bazanye ibiki- ibikoresho biboneka aho dutuye bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana yo kuzamura ibyishimo by'umwana yo kuzamura umubano mwiza n'umwana ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa emmanuel n'iyinkunda ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo n'iyinkunda yadusobanuriye impamvu ababyeyi b'abagabo ah, ntabwo bakunda kubyitabira cyane ariko nk'iyo twa- iyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu hari igihe usanga nk'umupapa yaherekeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda akura ariko ubona re- bakiri bakeya jean marie nduwayezu na marie chantal murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka umunani ntarabasha kuvuga nyuma yo gusura uyu muryango umushinga usaid igikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngo mbonezamikurire nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga wishimira ko yabashije kujya mu ruhame ku bijyanye n'abana bafite ubumuga eh, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari twarahageraga ngo dore uko kimeze ko kirakirimarima mbese bigatuma ducika intege cyane ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guhezwa mu muryango nyarwanda frank muhwezi umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga usaid igikuriro kuri bose avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato abana bava hariya cya mbere baba bafite uburere baba bafite ubuzima bwiza ndetse n'ikindi cyagaragaye ni uko umwana uciye mu bigo mbo- mbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo agitangira uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no ku bwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga bakubwira ko babona itandukaniro rifatika uyu ni n'iyinkunda w'imyaka mirongo itanu n'umuturanyi we nyiransabimana w'imyaka mirongo ine n'itanu ntabwo byabagaho ibi tubibonye ubu twarahombye cyane hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura none rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi ukurikije ibyo turi kubona buno umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu umushinga usaid igikuriro kuri bose umaze imyaka itatu utangiye ukazarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo catholic relief service crs ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu usaid igikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu rwanda washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga ijana na mirongo irindwi imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri mu miryango isaga magana ane bitaho mu bibazo by'igwingira ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni mirongo ine n'eshanu z'amadolari mu myaka itanu ni ukuvuga habarirwa muri miliyari mirongo itandatu mu manyarwanda USAID yashyizemo miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice birindwi naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni eshanu n'ibice birindwi z'amadolari imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cy'u rwanda igaragaza ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abana bagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagwingiye muri nyabihu babarura mirongo itatu na batanu ku ijana bagwingiye intego ni ukuzagera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu babarura cumi na batanu ku ijana bagwingiye mu gihugu hose ahwadirusa ijwi rya amerika nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi ry'amerika tuve mu rwanda tuja muri kongo aho leta y'ico gihugu yagiriza u rwanda kuba isoko ry'ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa kongo umushikiranganji w'ubutungane constant mutamba yabivugiye mu rugendo yarimwo mu gisagara ca goma aho yumvikanye avuga ko azoshikiriza ubutungane perezida w'u rwanda paul kagame jimi shukurani bakomera mu magambo yatangajwe umunsi umwe nyuma yo kuyavugira ku cyumweru muri gereza ya munzenze yubatse mu mujyi wa goma minisitiri constant mutamba yongeye gutunga agatoki perezida w'u rwanda paul kagame yumvikanishije ko uyu muyobozi w'igihugu gituranyi ari we soko y'ibibazo biri muri kongo bityo ko agomba kubiryozwa constant mutamba mu magambo ye yakoresheje igiswahili aragira ati batu benye biko manipule na rwanda na kagame ule tutababamba bote abantu bose bakorana n'u rwanda ndetse na kagame wiyemeje guteza umutekano muke mu gihugu cyacu tuzabafata kandi tubakanire urubakwiye mbahaye ubutumwa kuri aya masaha mbabwira ko ubu ngubu ndimo gushakisha perezida w'u rwanda agomba gufatwa nawe agakanirwa urumukwiye cyane ko ari we ntandaro y'ibibazo byose turimo guhura nabyo hano muri kongo tugomba kumufata tukamutuma hangenga
na tutamituma mwangenga uyu muyobozi yumvikanishije kandi ko umubare munini w'abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo ubwaba ari intandaro y'umutekano muke ukomeje kugenda uzamuka mu teritwari za rucuru masisi lubero n'ahandi muri kivu ya ruguru
kuba mwebwe mudashaka gufatanya n'inzego za leta mu gutanga amazina y'abantu baduteza umutekano muke igihe tuzabafata mwese tuzabashyira mu gatebo kamwe abenshi muri mwe mukorana na M23 ndetse n'u Rwanda ibyo si ukubeshya rwose aha duhagaze turababona mw'abakongomani ariko mu bikorwa byanyu muri abanyarwanda uwo ubutabera buzashyikira azakatirwa urumukwiye mbaye mbateguje ko nimudashaka gukorana n'ubutabera twebwe tuzakora akazi kacu bamwe mu baturage bo mu mujyi wa goma bavuganye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri bavuga ko amagambo ya minisitiri constant mutamba agamije guhembera urwango mu baturage kandi ko umuyobozi nk'uriya atagakwiye kuba avuga amagambo nk'ayo jean claude matabaro mwamba umwe mu bayoboye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru avuga ko ahubwo ubutabera aribwo budashobora guhana bya nyabyo abakorana na m makumyabiri na gatatu ntabwo umuntu mukuru ko mu minisitiri w'ubutabera ubutabera yavuga ibintu byadafite nka prove ntabwo yavuga ngo hari abantu banigoma bakorabora n'u rwanda namba n'abantu bazanye umutekano muce muri congo atabifitiye ibimenyetso uzi ko buri gihe bafata abantu bakabajana za kinshasa hariho n'abandi bamwe bo barekurira hano goma bamaze kunyura mu byabo bagasanga hari undi wari ushatse kumurenganya kandi ibyerekeye umutekano ntaho aho yari ahuriye nabyo mu magambo ye minisitiri w'ubutabera yumvikanye ashyira mu majwi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida felix cisekedi kuba nabo bafatanya n'abarwanya igihugu mu ntara z'uburasirazuba metre twitegure wilson umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi we siko abibona icyo nagombwa kubabaza batubwire icyatumye bajyana M23 ikinshasa ikindi cya kabiri kuvuga ngo abanyapolitike bakorana na M23 ni leta none si nimba izi umunyapolitike ukorana na M23 kubera iki batamufashe bamutwere guverinoma ya Kinshasa ishingiye kubesha kuvuga mutamba ngo hari abapolitisiye bakorana na M23 yabafata akabatwereka ko ari we minisitiri wa justice nubwo bimeze bityo hari abandi baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko ibyatangajwe na minisitiri w'ubutabera ari ubutumwa kuri buri wese waba ugerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu icyo tubona mu by'ukuri ni uko amagambo ya minisitiri mutamba yababaje bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi batandukanye ibyo ni ukubera ko basanzwe ari bo ntandaro y'umutekano muke njye mbona ko minisitiri yavuze ibyo yagombaga kuvuga ni umuyobozi kandi ayoboye minisiteri y'ubutabera ubwo rero urumva azi ibyo avuga kuko dosiye afite ni nyinshi ku bibazo by'umutekano muri kongo ahubwo ikibazo ni uko ibyo yavuze bitashimishije buri wese kuvaho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa kongo abanyekongo benshi bakomeje kwibasirwa n'amagambo y'ivangura ahembera urwango mu baturage kuba kongo n'abayobozi barakomeje gushinja u rwanda kuba rufite uruhare mu ntambara zo muri kongo byateye agatotsi mu mubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi mu burasirazuba umubare munini w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'abaturanyi babo babakekaho gukorana bya hafi na m makumyabiri na gatatu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize ku kiganiro amerikana kigaruka ku byaranze amerika muri kahise k'ubu na kazoza ni ikiganiro mutegurirwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu kugera ku itariki yo kumwimika hanyuramo byibura iminsi mirongo irindwi n'itanu muri icyo gihe se igihugu kiba gifite umuyobozi umwe cyangwa babiri ikaze mu kiganiro amerikana hari uwavuga ko amezi abiri n'igice byibura y'inzibacyuho ari igihe kirekire nyamara ku mukuru w'igihugu watowe ntibiba byoroshye urugero abashakisha abantu bazamufasha kuyobora igihugu muri rusange guverinoma nshya ye igomba gushyira mu myanya abantu barenga ibihumbi bine barimo byibura igihumbi na magana abiri perezida mushya ashyiraho ku giti cye bakagomba kwemezwa na sena kugira ngo bashobore gutangira akazi kabo aha twavuga nk'abajyanama be ba minisitire ba ambasaderi abayobozi b'ingabo abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu umukuru wa cia ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu mahanga n'abandi bayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi zitandukanye nkamwe muzi usaid ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga nayo umuyobozi wayo ndetse n'abamwungirije babiri bashyirwaho na perezida wa repubulika bakagomba kubanza kwemezwa na sena mbere yo kujya mu kazi kabo niko bimeze no ku mukuru wa usagm ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru gikuriye radiyo ijwi ry'amerika mu magambo make kugena abo bose bifata igihe kirekire kandi bisaba n'abantu benshi babimufashamo ni ukuvuga mu byo gusesengura imyirondoro yabo kubakira bakagirana ibiganiro byihariye ku bunararibonye bwabo n'ibitekerezo byabo bityo bityo uru ni urugero rumwe gusa naho perezida wa repubulika ucyuye igihe mu gihe cy'inzibacyuho abaturage be bamwita lame duck mu cyongereza bishatse nko kuvuga igishuhe gicumbagira byaba bivuze se ko aba atagifite ububasha busesuye bw'umukuru w'igihugu oya ahubwo ni imyumvire n'inyito ya politiki gusa naho ubundi itegeko nshinga rimuha inshingano zo kuyobora igihugu no gukora uko bisanzwe kugera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gukurikira umunsi w'amatora ariko rero nanone mu by'ukuri ntaba agifite rya jambo ry'igitinyiro cyane cyane mu bihugu by'amahanga bimwe na bimwe bishobora kumwirengagiza bitegereje kwegera ubutegetsi bushya ibi se nabyo byaba bivuze ko perezida watowe nawe aba ari umukuru w'igihugu mu yandi magambo leta zunze ubumwe za amerika iba ifite ba perezida babiri akenshi bitera urujijo
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika mu by'ukuri perezida watowe aba akiri umuturage usanzwe agendera ku ihame rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika ifite perezida umwe rukumbi igihe cyose ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi ari we wenyine ugifatira ibyemezo uwatowe we agira ubu bubasha gusa iyo amaze kurahira uyu watowe agendera kandi no ku itegeko ryitwa logan act ryo mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda n'icyenda ribuza umuturage uwo ari we wese utabifitiye ububasha uruhushya n'uburenganzira gufatira ibyemezo no kuvuga mu izina ry'igihugu cyangwa kukivugira ni icyaha gikomeye k'uwabikora wese ariko hari abasanga iri tegeko ridahagije by'umwihariko kuri perezida watowe kuko avugana cyangwa ahura n'abategetsi b'amahanga kandi atarimikwa ndetse mbere y'ivugurura rya makumyabiri ry'itegeko nshinga byabayeho ko perezida watowe ajya mu ruzinduko mu mahanga agahabwa ibyubahiro byose nk'iby'uri ku butegetsi urugero ni nka Herbert Hoover yatowe ku itariki ya gatandatu y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na makumyabiri n'umunani guhera ku itariki ya cumi n'icyenda y'uko kwezi kugera kuri makumyabiri na gatatu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na makumyabiri n'umunani ari kumwe na bamwe mu bajyanama be n'umutegarugori we yagiye mu ruzinduko rwo gutsura umubano mu bihugu icumi byo muri amerika y'epfo hose yakiriwe n'abakuru babyo ivugurura rya makumyabiri ry'itegeko nshinga ryemejwe burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu rigabanya cyane igihe cy'inzibacyuho ho ukwezi n'igice mbere yaryo umukuru w'igihugu mushya yimikwaga ku itariki ya kane y'ukwa gatatu kwakurikiraga amatora ubu noneho nyine nk'uko mubizi ni ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere inzobere mu bya politiki na diplomasi bemeza ko mu gihe cy'inzibacyuho bisa nkaho koko leta zunze ubumwe za amerika iba ifite abakuru babiri noneho bati kugira ngo igihugu gikomeze kugira ijambo rimwe ritabusanya ritavuguruzanya cyangwa ryuzuzanya bisaba ko umukuru w'igihugu ucyuye igihe n'uwatowe bakorana neza bya hafi kugera ku munsi wa nyuma umwe asigiye undi ubutegetsi ku mugaragaro nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ntungaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo dushimira abagize uruhara bose muri yo kuri mikoro mwari mwazindukanye na diane ninahazwe yakoze nadia taha yari muhinga bw'ibyuma ekipe ya kino gitondo tubikebanuwe tubifuriza kubandanya muri uburanirwa mu byo murimo byose ahanje turasubira mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere